iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo amwe mu mashyirahamwe y'abagore arasaba perezida felix cisekedi kujyana ibiganiro n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ariko hari abandi babona atariyo nzira y'amahoro nge ku bwanjye intambara ntoyoshira hejuru y'ibiganiro kuko atari ubwa mbere bakora ibiganiro baje mu 2003 baraza ni rcd maze harabaho ibiganiro ababa bari gukora mu adiminisitirasiyo barasigara mu adiminisitirasiyo ababa ari abasirikari baraguma kuba abasirikari abo bandi bari kuza bari kuvahe nema serutoki uyoboye ishyirahamwe ry'abagore bahunze imirwano umurundikazi uwera rick tricia ukomoka mu basangwa butaka niwe wahagarariye urubyiruko rw'uburundi mu nama mpuzamahanga ibera i new york ku buringanire n'iterambere ry'abagore icyo nzoshobora gusangiza n'urundi rwaruka rwo mu burundi ni muri ya ntumbero nyine y'umukuru w'igihugu cyacu yuko umufuko wose wogira amafaranga kandi umunwa wose ukagira icyo kurya wera rike trisha wabaye miss populaire umwaka ushize mu burundi umuryango w'ubutabazi merci corps uratabariza abanyahayiti batuye mu murwa mukuru poro prince bugarijwe n'ikibazo cy'umutekano muke no kubura iby'ingenzi bakenera mu buzima bwa buri munsi ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na toma kamirindi israel iratangaza ko yivuganye abarwanyi ba hamas mirongo cyenda ita muri yombi n'abandi ijana na mirongo itandatu mu bitaro al shifa bya mbere binini mu ntara ya gaza itegekwa na hamas usibye abarwayi ibi bitaro bicumbikiye n'abahunze ingo zabo kubera intambara israel ivuga ariko ko n'abasirikare ba hamas bihishemo yatangiye kuhatera ku wa mbere w'iki cyumweru usibye abo ivuga yahiciye n'abo yataye muri yombi yatangaje n'amavidewo y'intwaro yemeza ko hamas yahahishaga yashyize hanze kandi amazina n'amafoto y'abasirikare bayo babiri baguye muri iyi mirwano ya alshifa hamas yo ivuga ko abo israel yishe ari abarwayi n'abaturage b'impunzi bavuye mu byabo iyirega ibyaha by'intambara ibitangazamakuru byigenga ntibirabasha kwikorera ubushakashatsi kuri ibi byose impande zombi zivuga hagati aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken kuri uyu wa kane aragirana inama i kayiro mu misiri n'intumwa ya guverinoma ya palestina na bagenzi be b'ibihugu by'abarabu bitanu ari byo misiri arabiya sawudite katari yorudaniya na emira z'abarabu zunze ubumwe ejo kuwa gatanu minisitiri blinken azajya muri israeli azaba avuye nyine mu misiri no muri arabiya sawudita ni inshuro ya gatandatu azengurutse mu burasirazuba bwo hagati kuva intambara ya hamas na israeli itangiye ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi k'umwaka ushize aragenzwa no gushakisha uburyo intambara yahagarara muri palestina ijwi ry'amerika leta zunze ubumwe za amerika igiye guha sudani imfashanyo yihutirwa y'amadolari miliyoni mirongo ine na zirindwi ivuga kandi ko izagera no kuri sudani y'epfo na cad isobanura ko kuva mu kwezi kwa cyenda mu mwaka ushize imaze kurenza amadolari miliyoni magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani y'imfashanyo ya sudani n'ibihugu bituranye mu ijambo yagejeje ku nama y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ambasaderi w'amerika muri loni linda thomas greenfield yavuze ko abaturage ba sudani miliyoni cumi n'umunani bugarijwe cyane n'ikibazo cyo kubura ibiribwa ati bakeneye imfashanyo zihutirwa kano kanya yongeyeho ko leta zunze ubumwe za amerika ariyo ya mbere kure cyane itanga imfashanyo nyinshi nk'izi muri sudani no mu bihugu bituranye byayo ati ntituzatezuka ku nshingano zacu ariko kandi ntidushobora kubikora twenyine yasabye n'ibindi bihugu gushyiraho akabo yaboneyeho nanone kongera gusaba abarwana muri sudani kureka imfashanyo zikagera ku bazigenewe no kugirana imishyikirano yo guhagarika intambara inama ya loni yigaga ku bibazo by'inzara ku baturage ba sudani bari imbere mu gihugu n'abahungiye mu bihugu bituranye kubera intambara radiyo ijwi ry'amerika tuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika abadepite b'abarepubulikani bafite ubwiganze mu nteko yabo bashaka gukura ku butegetsi perezida joe biden w'umudemokarate bakomeje nkete zabo bamurega ko yaba yarakingiye ikibaba bamwe mu muryango we kugira ngo bikwizeho indonke igihe yari visi perezida w'igihugu kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ejo ku wa gatatu bahamagaje abagabo babiri b'abatangabuhamya bakoranaga mu by'ubucuruzi na hunter biden umuhungu wa perezida biden bitwa tony bobulinski na jason garanis garanis ari muri gereza yakatiwe igifungo kubera ibyaha by'uburiganya yatanze ubuhamya ku buhanga bwa videwo yabwiye abadepite ko yakoranye na Hunter Biden yizeye kunguka amamiliyoni y'amadolari akoresheje izina rya Biden n'igihagararo cyaryo naho Bobulinski we wari wicaye imbere y'abadepite yababwiye ko yibonaniye na Joe Biden inshuro ebyiri mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bahujwe na Hunter Biden ati ndahamya ko Joe Biden rwose ari we wari inyuma y'ubucuruzi bw'umuhungu we ku rundi ruhande abadepite b'abademokarate nabo bahamagaje umutangabuhamya wabo witwa Lev Parnas umucuruzi wakoranye na ba avoka ba Trump mu bihumbi bibiri na makumyabiri bashakisha ibimenyetso by'ibyaha abarepubulikani barega Biden we yabwiye inteko ko nta kimenyetso na kimwe yigeze abona mu buhamya we yigeze guha inteko ishinga amategeko Hunter Biden yayibwiye ko ntaho ise umubyara yigeze ahurira n'ibikorwa bye by'ubucuruzi naho perezidanse y'amerika maison blanche ivuga ko anketi z'abarepubulikani ari ikinamico izi anketi zatangiye mu kwezi kwa cyenda mu mwaka ushize
urakoze toma kamirindi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iri ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama no ku mbuga za yutube facebook na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu baharanira uburenganzira bw'abagore n'abana mu ntara ya kivu ya ruguru barasaba perezida felix cisekedi kuganira n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu bidatinze ariko hari abandi babona atariyo nzira y'amahoro goma jimishu kandi bakomera aba bagore bemeza neza ko barambiwe intambara za buri munsi zihitana ubuzima bw'abaturage muri kongo nyamara hari abandi batakibona uko bajya mu mirimo yabo ya buri munsi kubera icyobo baterwa no kuba uduce twabo tuyobowe n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu abavuganye na radiyo ijwi ry'amerika bavuga ko kuba intambara zidashyira muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyane mu duce two mu burasirazuba bw'igihugu ari ukubera hatabaho ibiganiro byimbitse kugira ngo impande zombi zumvikane kuri iki kibazo aya mashyirahamwe avuga ko kugeza ubu kongo igoranye cyane kuyigaruramo umutekano ukoresheje imbunda ku rwego rumwe cyangwa urundi madamu pasimu barama ni umuyobozi wa edi profen rimwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abagore mu ntara ya kivu ya ruguru perezida wa repubulika felix antoine cisekedi perezida wacu cisekedi agomba gushakisha igisubizo kirambye kandi vuba byihuse ku bibazo by'umutekano mu gihugu iyo abayobozi bavuga ko badashobora kuganira na m makumyabiri na gatatu twebwe ntabwo tubibona kimwe ese buriya bazi umubare w'abagore bafatwa ku ngufu n'abana bamaze kugirwa imfubyi imfubyi n'intambara mu burasirazuba iyo banga kugirana ibiganiro na M23 dutekereza icyo bizatanga nyuma tukakibura kuko ku rugamba nta kirimo gukorwa rwose turasaba ko habaho ibiganiro ku mpande zombi intambara ikarangira ariya mamiliyoni y'abaturage bari mu nkambi z'impunzi batagira ibyo kurya bagasubira iwabo
uretse we hari na bagenzi be bavuga ko aho intambara igeze inzira y'imbunda idashobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri kongo cyane cya M makumyabiri na gatatu irwanya FARDC bavuga ko kuba intambara idashira ari ukubera inzira y'ibiganiro idahabwa agaciro ku ruhande rwa leta ya kongo
abayobozi bacu bagakwiye kureba kure bagakurikirana ibi bintu vuba byihuse kuko abantu barashirira mu nkambi z'impunzi ntabwo twiyumvisha impamvu banga kujya mu biganiro tena no ku rugamba ntibashye M23 ibi tubyibaza kenshi tukabiburira igisubizo nyamara inzira y'ibiganiro irangiza intambara vuba na bwangu muri ibyo byose twebwe inzira iyo ari yo yose perezida yakoresha kugira ngo amahoro agaruke twayemera rwose kandi ubu ngubu iyo tubona yashoboka cyane ni iy'ibiganiro ntibagire rero baganire bombi ubundi abaturage dusubire mu byacu
ko baducyura iwacu cyangwa bakadufasha bo bagahitamo naho ndakigenda tunaniye ndambara nubwo bimeze bityo hari urundi ruhande rutitiriza ko FRDC yakongera ibitero by'ubutitsa ku birindiro bya M23 bityo umutekano ugasagamba mu bakongomani madamu Nema Serutoki uyoboye ishyirahamwe ry'abagore bahunze imirwano baturutse mu teritwari ya Rucuru asobanura impamvu ibiganiro ku mpande zombi bidashobora gutanga umusaruro ku kibazo cy'umutekano muri Kongo nje ku bwanjye intambara toyoshira hejuru y'ibiganiro kuko atari ubwa mbere bakora ibiganiro baje mu 2003 baraza ni rcd mu rcd bamaze kuza maze harabaho ibiganiro ababa bari gukora mu adiminisitirasiyo barasigara mu adiminisitirasiyo ababa ari abasirikari baraguma kuba abasirikari kandi rero babona n'amaposite meza cyane no mu ransenyema barajya mu ransenyema barabahereza tena amaposite meza cyane abari abasoda banarabera abasoda abari mu adiminisitirasiyo barabera mu adiminisitirasiyo abo bandi bari kuza bari kuvahe abayobozi batandukanye barimo n'umukuru w'igihugu batangaje ko leta ya Kongo idashobora kugirana ibiganiro ibyo ari byo byose n'inyeshyamba za M23 leta ya Kongo ifata nk'umutwe w'iterabwoba ubangamira abaturage binyuze mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare perezida Felix Tshisekedi we yakomeje kumvikanisha ko we n'igihugu cye badashobora kuganira na M23 ahubwo ko bakeneye kugirana ibiganiro na mugenzi we w'u Rwanda bwana Kagame
umuryango mpuzamahanga ukomeza kurebera ibi ibibera mu gihugu cyacu ariko twebwe ntabwo ibyo tubyitayeho ahubwo ikiturangaje imbere ni ukurwanya m makumyabiri na gatatu murabizi ko hari umutwe urwanya igisirikare cyacu ibyo bo bashaka ko twebwe guverinoma tuganira nabo ibyo ntibyashoboka rwose abe na gato ibyo mvuga njye ndabizi cyane kurusha uko mwe mubitekereza
emu makumyabiri na gatatu nayo ku ruhande rwayo ikomeje gushimangira ko igihe cyose leta ya kongo itemera kwicara ngo iganire nabo itazashyira imbunda hasi majoro wilingoma umuvugizi wa gisirikare wa emu makumyabiri na gatatu yumvikanishije ko igihe icyo ari cyo cyose kinshasa itemeye kugirana ibiganiro na emu makumyabiri na gatatu intambara izakomeza mu rwego rwo kubohora uduce twibasiwe n'icyo yise ivangura mu banyekongo bumvikanisha ko batarwanira kwigarurira amateritwari ya kongo hagati aho imirwano yakomereje mu teritwari ya Masisi kuwa kabiri ushize mu nkengero z'umujyi muto wa Sake aho FARDC na Wazalendo batanaga mu mitwe n'inyeshyamba za M23 iyo mirwano yabereye mu misozi ya Kabase na Ndumba imisozi ikora kuri santere ya Shasha na Kiroce hanyura umuhanda mugari uva Goma uja mu ntara ya Kivu y'Epfo unyuze Sake mu teritwari ya Masisi amakuru ijwi ry'Amerika rikura muri ako gace yemeza ko kugeza ubu ibikorwa byose bikorerwa muri uyu muhanda bifunze Jimmy Shukrani bakomera ijwi ry'amerika igoma ubushinjacyaha mu rwanda bwasabye umunyamakuru jean paul nkundineza gufungwa imyaka icumi muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga kigali eric bagira ubusha ibyaha ubushinjacyaha bureguye umunyamakuru bishingiye ku biganiro yateguraga ku rundi rubanza rwa diedone ishimwe uzwi nka prince kid wateguraga amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda ni urubanza rwaburanishirijwe mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge bumurega ko yibasiye umwari mutesi jori wigeze kubaho nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uyu niwe wavuze ko mu marushanwa ya nyampinga w'u rwanda haberamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina nkundi neza yabwiye umucamanza ko nta bihuha yatangaje kuko ibyo yakoraga byari mu rwego rw'akazi kandi agatangaza amakuru yariho y'ukuri yavuze ko byose bishingira ku magambo yavuze kuri mutesi jori waharaniye ko abakobwa bitabiriye amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda bahabwa ubutabera Miss Jolly avuga ko bagiye bakorerwa ihohoterwa mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha buvuga ko amagambo Nkundineza yavuze kuri Mutesi yuzuye urwango urukiko rwashatse kumenya niba kwanga umuntu ubwabyo bigize icyaha ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo nkundi neza yavuze kuri mutesi biterwa n'uburyo yabivuzemo busubiramo amagambo nkundi neza agira ati kariya kantu ni akagome ubushinjacyaha buvuga ko mutesi ari umutangabuhamya mu rubanza bityo ko kumutera ubwoba byashoboraga gutuma n'abandi batangabuhamya batinya kuvuga ibyababayeho cyangwa ibyo bumvise ubushinjacyaha burega nkundi neza ko yavuze ko misi jori ari mafiya agamije kugaragaza ko uwo mukobwa yuzuye urwango nkundi neza yiregura yavuze ko ibyaha ashinjwa byombi bishingira ku nkuru yakoze nk'umunyamakuru yavuze ko amagambo yavuze yavuze nk'umunyamakuru ari mu kazi nk'umuntu udasanzwe afitanye ibibazo na misi jori yavuze ko misi shanita yatsindiye imodoka mu marushanwa ya esc nkundi neza avuga ko yasubije ashingiye ku kuba misi jori yarakinaga ku mubyimba ishimwe diyedoni ku ifungwa rye ashinja jori ko yisabaga binyana z'imbwa kandi nawe yari nyampinga w'u rwanda akamufata nk'utagira ikinyabupfura mu magambo ye nkundi neza yagize ati nazize gucengera cyane nkamenya amakuru menshi nkayatangaza ariko ntabwo ari ibihuha mu rubanza rwa ishimwe diyedone nkundi neza hari amakuru avuga ko yagombye kumvirwa mu muhezo ku marushanwa ya nyampinga w'u rwanda avuga ko hari amakuru yavuye muri ayo marushanwa akagera ku rwego rwo hejuru bigatuma umukuru w'igihugu nawe ayibazaho ni urubanza rwakunze gusetsa bya hato na hato abarukurikiye nkundi neza avuga ko inkuru yakoraga zimwe muri zo zabaga zuje amarangamutima bishingiye ku makuru yabaga afite kuri misi jori na prince kid nkundi neza avuga ko amabwiriza agenga abanyamakuru mu mwuga wabo abategeka kugorora cyangwa gukosora inkuru akavuga ko umunyamakuru ari umuntu bityo ko ashobora gutangaza inkuru itari ukuri agasabwa kuyikosora kandi yabyubahirije ku batangabuhamya ubushinjacyaha bumurega ko yashyize ku karubanda yarabarindiye umutekano mu rubanza rwa prince kid umunyamakuru nkundi neza avuga ko bwagombye kuba bumimuhera igihembo kuko yabikoraga atizeye ko ari abatangabuhamya ba nyabo ubushinjacyaha bugasanga yarabushimiye aho bwababaraga avuga ko ibyo yakoraga byose byari mu nyungu za rubanda kuko urubanza rwa prince kid rutari rusanzwe ku gihano cyo gufunga imyaka icumi muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni eshanu uregwa yasabye ko cyakurwaho yanasabye ko urukiko rubibonye ukundi rwamukatira igihano gisubitse umunyamategeko jean paul ibambe yavuze ko guhana ibyaha byo gusebanya byabangamira ingingo yo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure ashingiye ku masezerano mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho imikono yavuze ko ibyaha nkundi neza aregwa byakagombye kuburanishirizwa mu mpanza z'imbonezamubano umunyamategeko bayisabe ernest nawe afatanyije na mugenzi we yasabye kuzareba ku byo amategeko ateganya ku bikorwa birebana no guhohotera uwatanze amakuru yabifashe nk'ibitarabayeho kuko nkundi neza atakoreshaga ngo yirukane misi jori ku kazi cyangwa ngo amuhagarike abamwunganira bombi bamusabiye kuzagirwa umwere ijwi rya amerika ryashatse kumenya icyo misi jori ufatwa nka nyirabayazana wo gufungisha umunyamakuru jean paul nkundi neza murihanganira umurongo wa telefone ngendanwa utari umeze neza iyo dosiye iri mu nzego ibibazo bikurikirana mu nzego ntabwo ari ngewe mwiza wo kubaza ikibazo icyo ari ari mu maboko y'inzego mubaze inzego cyane mu nzego ko ari urubanza ruri kugana ku musozo ko nari ubushinjacyaha naba nari ribu urasobanurira iki
ariko washyizwe mu majwi eric yego
iri mu bushinjacyaha mu nkiko mureke inzego zibikurikirana ari nabo murakoze ku bwawe ntacyo washobora gutangaza umunyamategeko ernest bayisabe avuga ko ibyo nkundi neza aregwa ari amakosa y'akazi atari ibyaha avuga ko mu mvugo za mutesi harimo gukeka no gushidikanya kandi birengera uregwa yavuze ko ubushinjacyaha bwasabiye nkundi neza igihano kitabaho kandi ko umucamanza ku rwego rw'ibanze atagombye kurenza igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu nkundi neza yatawe muri yombi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ariyongera mu bandi banyamakuru babiri bafunzwe bazira ibyaha bikubiye mu biganiro byo ku muyoboro wa youtube urukiko ruzafata umwanzuro ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi gutaha eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri uyu wa gatanu i new york muri leta zunze ubumwe za amerika hararangira inama yahuje abagore n'abakobwa baturutse mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye onu inama yatangiye nyuma y'umunsi mpuzamahanga wahariwe abategarugori uyu mwaka bigaga uburyo bwo guha amahirwe angana umugabo n'umugore kandi kandi bagafashwa by'umwihariko kwiteza imbere abasigajwe inyuma n'amateka abatwa bo mu isi yose nabo bari bafite ababahagarariye uburundi bwahagarariwe na minisitiri wo gushyigikirana imibano n'agateka na muntu imelda sabushimike na misi populaire umwaka ushize uwerarike tricia wari uhagarariye urubyiruko rwose rw'uburundi ari ku ijwi ry'amerika murakoze cyane kunyakira ndabaramukije mwese aho muherereye ni rekitricia uwera misi popularity 2023 none rero umbwira iyo nama wari urimo aho ngaho i new york wayungukiye mu iki navuga ko ino nama ndimo ino new york ariyo sosansicyemu sesiyo de la komisiyo de la komisiyo de la komisiyo de la femme iko ndayungukiramo mu gusangiranira mu guhanahana ibyiyumviro hagati y'ibihugu bitandukanye aho baza barahana ibyiyumviro bivanye na teme iba iriko yashyizweho ku bw'uno mwaka ariyo teme kugira ngo bashobore kongereza ku kijyanye no mu gushyirwa mu ngiro y'ibijyanye no kunganya kw'ibitsina bakongera kandi hakaba kongerezaho ingufu kugira ngo no kongerezaho gushobora guha amafinansima ku bijyanye n'imigambi y'abakenyezi kugira ngo bashobore muri kwa kundi ko kwigenga mu migambi yabo ibyo rero ndiko ndabyungukiramo ni uko usanga ibihugu biba byaje muri iyo nama biba biriko birasangiza novuga ko n'ibintu nk'ama institution baba barashyizeho kugira ngo ashobore gufasha umukenyezi muri kwa kwikenurira imigambi yiwe rero bikaza ari ibintu bitandukanye mu bihugu bitandukanye umuntu akakarahuraho ubwenge ku bijyanye n'ibyo igihugu kindi kiba kiko kirakora ugereranije n'ibyo natwe mu burundi tuba turi ko turakora cyangwa tuba twarakoze ku kijyanye no guteza imbere umukenyezi none kubatwa wasize mu burundi ni iyihe mpamba uvanye muri amerika uzabashyira ugatura mugasangira kugira ngo ibateze imbere icyo nzashika sangiza abandi batwa bari mu miryango y'abatwa bo mu burundi ni uko boshishikara bakora bagashishikara bakora haba ku bagabo cyangwa ku bagore cyangwa kugwaruka bose bagakora kuko byose bituzana ku iterambere ryacu twese ariko kandi nutumirira cyane cyane abakenyezi b'abatwakazi ko bashishikara gukora batitayeho ugukumirwa cyangwa ibindi byose biba bibabera nk'intambamyi ariko bakumva ko ku bw'ineza yabo bategereza gukora ikintu gishobora kubateza imbere mu buzima bwabo uraho muri amerika userukiye urubyiruko rwose rwo mu burundi abo bo waje uhagarariye nusubira i burundi ni iki uzabasangiza icyo nzoshobora gusangiza n'urundi rwaruka rwo mu burundi ni muri ya ntumbero nyine y'umukuru w'igihugu cyacu y'uko umufuko wose wogira amafaranga kandi umunwa wose ukagira icyo kurya rero ni kwa kubandanya kubahimiriza gukora ibikorwa gukora imigambi yo kwiteza imbere bagakomerezaho aho bagejeje harashimishije cyangwa umuntu wese akagira ukwiraba akaraba aho yoba agejeje hama akabandanirizaho yiyumvira ku bw'ineza yiwe kandi no ku bw'ineza y'igihugu wera riki trisha miss popularity umwaka bibiri na makumyabiri n'itatu uri muri amerika mu nama yiga uburyo bwo guteza imbere umutegarugori ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane nawe kutwakura murakoze cyane kutwikorako radiyo y'ijwi ry'amerika umuryango mpuzamahanga merci cops utegamiye kuri leta ukora ibikorwa by'ubutabazi uratabariza abanyahayiti biganjemo abatuye mu murwa mukuru port au prince bugarijwe n'ikibazo cy'umutekano muke no kubura iby'ingenzi bakenera mu buzima bwa buri munsi umunyarwanda laurent uw'umuremyi ahagarariye uwo muryango mu gihugu cya hayiti yavuganye na mugenzi wacu edi rwema atangira amubwira akazi bakora muri icyo gihugu mesikopusi imaze imyaka igera kuri cumi n'itatu cumi n'ine ikorera muri iki gihugu yaje muri hayiti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ije gufasha abanyagihugu bari bahuye n'ingorane zijyanye n'umutingito wabaye ukomeye cyane wabaye muri iki gihugu mu kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi ugasiga abanyagihugu benshi bameze nabi kuva icyo gihe rero mesikopusi yakomeje gukorera muri hayiti itanga ibikorwa by'ubutabazi kubera ko hari abantu benshi bavuye mu byabo kubera imvururu ziterwa n'abantu ba hano bitwaje intwaro bafashe uduce tunini tw'umurwa mukuru wa paul prince wabivuze uri aho ngaho mu gihugu cya hayiti mu minsi ishize hongeye kwaduka imvururu ubu ngubu ibintu byifashe gute umutekano wanyu wo uhagaze gute ibintu byifashe nabi mu by'ukuri muri iki gihugu cyane cyane umurwa mukuru wa paul prince kuko niho hanini ibikorwa by'aba bantu bitwaje intwaro bakorera biravugwa ko hashize igihe kinini bayobora hafi mirongo inani ku ijana z'ubutaka bw'umurwa mukuru paul prince bateye ibikorwa by'iremezo muzi ko numvise ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya paul prince cyarafunze kuko bakirasheho bari bafashe n'icyambu gikomeye cya hano mu murwa mukuru kugeza ubu rero ikibuga cy'indege kiracyafunze imihanda myinshi yo mu murwa mukuru wa paul prince irafunze imwe yafunzwe n'abo bantu barwanya bitwaje intwaro barwanya leta indi ifungwa n'abaturage bagenda bashyiramo batambika mu mihanda nk'ibimodoka byashaje kugira ngo abo bantu barwanya leta batera n'abaturage badashobora kwinjira mu makaritsiye amwe n'amwe ku buryo kugeza ubu ngubu ahantu hagendwa ni hakeya hari abantu benshi bavuye mu byabo bari mu nkambi bategereje ubufasha ariko badashobora kugerwaho kubera impamvu z'umutekano hari abakozi dukorana aho bagerageje kuza ku biro bambwira ko babonye imirambo mu muhanda hari n'ibindi bikorwa byinshi bifunze amashuri arafunze amabanki agerageza gukora afungura kuva mu gitondo kugera na saa sita zo ku manywa agafunga hari ibitaro byinshi byafunze kubera ko bikorera mu duce nyine turimo imirwano cyangwa se abakozi babo abaganga badashobora kubigeraho cyangwa ko batabona aho bagurira imiti wavuze ko mu mirimo mushinzwe mukora ibikorwa by'ubutabazi kandi umaze kutugaragariza ko imihanda ifunzwe ibibuga by'indege bifunzwe ese biraborohera mwebwe kugeza ubwo butabazi bw'ibanze cyane cyane bukenewe muri iyi minsi ku bantu batava mu ngo zabo ntabwo bitworoheye na gato cyane cyane mu murwa mukuru wa paul prince kubera ko imihanda ntigendwa abantu twafashaga bari mu nkambi z'abantu bavanywe mu byabo ubu bongeye gutatana ntituzi n'aho tubashakira n'izo nkambi abakeya basigayemo ntabwo dushobora kuzigeraho kubera ko imihanda ifunze kandi inkambi nyinshi ziri muri icyo gice kiyoborwa n'abantu bitwaje ibirwanisho muri iyi minsi hari igitutu gituruka ku bihugu bikomeye birimo na leta zunze ubumwe za amerika ariko bigaragara ko icyo gitutu ntacyo kirimo guhindura nk'amwe muri aho ngaho muhibereye n'iki mwifuza ku mahanga no ku muryango mpuzamahanga muri iki gihe ni byo koko kugeza ubu ngubu igitutu n'imishyikirano yakozwe kuva minisitiri w'intebe wa hano yavuga ko azegura niharamuka gishyizweho ubundi butegetsi ntabwo turabona impinduka na gatoya ku kibazo cy'umutekano kibereye hakiye gihangayikishije hayiti cyane cyane umurwa mukuru paul prince mu byo twifuza niba umuntu avuganye n'abanyagihugu benshi ikintu cyihutirwa ni ukugarura umutekano muri iki gihugu cyane cyane mu murwa mukuru kugira ngo abantu bongere kwishyira no kwizana bakomeze imirimo yabo ariko cyane cyane nkatwe imiryango y'ubutabazi itegamiye kuri leta kugira ngo dushobore kujya kubona uburyo bwo kugeza ubutabazi ku baturage bakennye bafite inzara bakeneye kwivuza n'abana bashobora gusubira mu mashuri lora uw'umuremyi umunyarwanda uyobora umuryango masi cops mu gihugu cya haiti ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'amerika wakoze cyane murakoze nawe ni hano dusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi urugo rubi rugutuma amazi n'umuriro umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana